motsweding fm konka bokamoso re re re re bua ntlhengwe re leba ntlhengwe fano fa e e masisi me gape e se masisi le nngwe ya dikgang tse di rotloetsa le gore fatlhosa gore bontsha gore re tswa kae re ya ko kae gore gore mo malobeng maigone go na le so se gore bomme ba seka ba dira ditiro dingwe tse di rileng o ka re tlhaba botlhalefong eh go ntse jalo kgaitsedi ake um ga ke itse gore a ke utlwala sentle ka mo letlhakodi la gago utlwala bontle thata fela utlwala oh, sentle eh, eh, gompieno mo lebogeng kgannye re tshwereng ra re re tlile gore re lebelele gore a jaaka re le batswana ebile re tsamaya mo setsong sa rona sa batswana a gona le lebaka lengwe le e gore e ne le lebaka la popota kgotsa e le lebaka le legolo thata le le ding le dira gore go lebelele gore motho a mme o dira ditiro tse mme ga a dire ditiro tse eh, mme fa go ntse ka mokgontseng jalo a go ka tlhagatwe a le mo nakong ya gompieno re sentsane re lebeletse mo jalo ga le gore sentse re lebeletse mo jalo re patelediwa ke eng go palela ke go tswa mo mokgweng oo mme fa e le gore ga re tlhore re dira jalo ke eng se re se se re ntshitseng mo go one mokgwa o jaanong oo mo lebogeng tlhaloso ya leina mosadi e setse e dirile thata mo nakong e, e fetileng mm-hmm. e re e dirile mo thulaganyong e ya rona e ya tlhatlhana setso re be re e dira gape le mo stationeng sa rona mme ebile mo kgweding e re e palamang go re tlile go simolola go tlhalosa gore ga re bua ka mosadi re bua ka ga motho yo ntseng jang mme le fa go le jalo eh, eh, eh re santse re tlhoka go tlhalosa leina le la mosadi go ya pele gore go raya gore re santse le re tlhoka magonego a ka one re ka lebelelang mosadi ka one kgotsa gongwe ga re re lebelela motho wa mosadi re mo lebelele ka ditiro tsa go sa di dirang kgotsa re mo lebelele ka dilo tse di mo tshwanetseng kgotsa re mo lebelele ka mokgwa mongwe o rileng gore re kgone go tlhaloganya gore ga re bua ka mosadi tota re bua ka mokgontsing jang ra re mosadi ke motho eo yo pelo e borugo e leng gore ka gale tshwanetse gore e pepetlediwe sentle mme e be e tshwara ka letsogo la moja mosadi ke motho yo ntshetsang ditiro tsa gagwe maswe a dinala e go raya mm. gore mosadi ke yo e reng ga a tshwere tiro ga go a e dira mm. a ba netefatsa gore fa a sena go e dira ga gona ope yo o tlang ka fa morago ga gagwe a re o tla go kolomaka mo a fetileng teng jaanong re dumela gore mosadi ke motho yo o ntshetsang tiro ya gago maswe a dinala re a dumela ebile ra ra dialo ra ra mosadi ke motho yo o itseng gore ditebego fa gagwe le fa di ka ba sa thiba letsatsi tsa bontle jwa gagwe mme seo ga se netefatse gore o se natla gora gore ka mantswe a mangwe mosadi le fa a ka ba nna montle jang ga gore gore o se natla kgotsa ga gore gore mosadi yo o tshwanetseng gore a nne senatla re mmona ka ditebego tsa gagwe mosadi o nna senatla le fa a ntse a sena ditebego tse dintle re be re gatelela re re mosadi tshweni o jewa diatla gompieno re a riana eh motho yo itseng gore monna ga se maikarabelo kgotsa monna ga se karabelo ya mathata otlhe motho o ra re ke mosadi ntle ke e tlhalosang fa ke gore mosadi ke yo o itseng gore o kgona go ikemela ene ka bo ene ga gore gore a kgone go tsetsepela ka dinala go tshwanetse gore monna a nne mothoko ga gagwe ga gore gore mosadi a kgone go kgaba a nne montle go raya gore monna o tshwanetse go nna mothoko ga gagwe ga gore gore mosadi a kgone go tlhokomela bana ba gagwe go raya gore monna o tshwanetse gore a nne motho ka gagwe ga gore gore mosadi a tsamaye ka koloi e ntlentle a nne mo ntlong e manobonobo a ba apare diaparo tse di mo tshwanelang go raya gore monna o tshwanetse gore a nne motho ka gagwe mosadi ke o itseng gore botshelo jwa gagwe wa bo itirela ene ka bo ene ebile botshelo jwa gagwe wa boemela ebile wa boemelela ene ka bo ene ga re monna o kae gore a tle go ntsenya mo botshelong mo monate ga re monna o kae gore a tle go mpha dijo tse di monate ga re monna o kae gore a tle go mpha madi lesedi la lelapa ke lesedi le le gantshiwang kgotsa le le bintshiwang ke mosadi go raya gore ka mantswe a mangwe lesedi la lelapa ke mosadi mo go nnang le lesedi teng mo lelapeng mosadi mosadi o tshwanetse gore a ba le teng kgotsa mo mosadi a leng teng go tshwanetse gore go nne le lesedi ntlo ga e ka ke a baya tima fa mosadi a le teng mosadi re motsaya jaaka e o ya lelapa re motsaya jaaka motlhankela mogolo wa lelapa mo e leng gore fa a le teng lesadi ntlo ya kganya mokotla wa lelapa kgareng pepe ya dikhutsana e e belegeng dikhutsana maloba le maabane e belega dikhutsana tsa motse e be e belega dikhutsana tsa lelapa ke mosadi ga gona epe gape tharing pepe e re ka e bitsang re re ke mosadi ke mosadi ke ene fela yo o itseng gore o tshwanetse gore a nne mokotla o sephara go belega mongwe le mongwe mo metsing le tsone tota dikhutsana tse di leng teng mo metsing mosadi mosadi yaka kolobe ke ikutlwe gore ke a reng mm-hmm. mosadi yaka kolobe o fitlhelang e ikaditse leswe mosadi fa a e o ikadika a ikatsaneše ka ditiro tsa gagwe tsa bosadi a ikadika a ikatsaneše ka maikarabelo a gagwe a o tshwanetseng gore a nne le one kgang ya rona e re tshwere gompieno ra rialo ra mosadi ke motho o itseng jang le ka mafoko ao mme re tlhalosa fela gore mosadi ke yo o tshwanetseng go nnang jang kgotsa mosadi ke yo o tshwanetseng go itsaya jang mo lelapeng fa re sena go dira jang re mofa ditiro tse re ka reng ga di iteetsebe re mofa ditiro tse re ka reng di a mo tshwanela re mofa ditiro tse re ka reng di a tlasa gagwe di tshwanetse gore di dire mogopolo wa gago o tshwanetse gore o akanye ka ga tsone matlho a gago a tshwanetse gore a di lebelele motswana a sotsa setswana e le bogologolo ga a bolo go nna ntse a tlotla mosadi ga a bolo go nna ntse a lebeletse mosadi jaaka motho motho yo botlhokwa tate mo lefatsheng o titile mosadi ka go motsaya tsia jaaka galase itse gore mosadi kana wa thubega ga wa tshwana gore mo dire o motseye ka mokgwa mongwe le mongwe o ka ratang go motsang ka one mosadi ra re ke mosadi ntja o okwa ka lerapo ke a ikutlwa ebile ke a itlhaloganya gore ke a reng fa ke re mosadi ntja o okwa ka lerapo mosadi wa direlwa mosadi wa kgabisiwa mosadi wa tlotliwa mosadi wa ratiwa mme ga o dirititse mosadi ka mokgontseng jalo o tla bona mosadi o tla kgona go nna mosadi mo go wena jaaka monna o tla kgona go nna mosadi mo go wena jaaka rralapa o tla kgona go nna mosadi mo go wena jaaka moki gompieno re tshwanetse re rialo re tlhalosa re be re netefatsa gore kana ra re kgomo ya bogadi le le komeditseng mosadi re ra gore ka mantswe a mangwe mosadi ke o ntshediwang bogadi ha mosadi a sa ntšhedi wa bogadi ga ise e mosadi basadi ba bangwe ba na le mokgwa gona banna ba ba ntshetsa bogadi e, e mhm. itse gore ha e le gore o file mosadi gore monna gore a go ntshetse bogadi o sentsane o le motseleng tseleng e telele thata o sentsane o tla sa matsele e telele thata ya gore o kgone o ntshedi bogadi mosadi wa senatla o gadika meriri a e dire mentle e galaletsa mosadi wa senatla o betšhiwa ka madi go a go ikgabisa mosadi wa senatla o kgabisa melomo ya gagwe e mehibidu mosadi wa senatla o rwala kokoro e mebala ya kokolofute mosadi wa senatla o rwala setlhako sa kokwanyana go humela e be e ra tsa bafale banna e be ba ba kgotlhana ba re ke mosadi wa ga kgotsa ke mogasa manyole ga ba re ke manyole ba re ke mogatsamanyola ka hmm. ntlheng ya gore ba itse ebile ba tshepa gore bontle jo bo kana-kana jo bo setse borago ke motho wa monna mo gaetsho eh, re mo kakala ware ware mme mosadi wa betsiwa gore a ye go ikgabisa eh mo lebogeng mosadi o fiwa madi o betsiwa ka madi gore a ikgabise a nne montle la utlwa borre ha mosadi e kgabisitse a le monta ga a kgabise ena le o kgabisa le monna gago <laughs> ee re mokakale mpola e le ikutlwe sebagae le ikutlwetse e. thata bontle thata fela e tlhamaletse ga e tlhoke gona e ntse ya ka fa le ka fa e tlhamaletse <laughs> e tlamaletse gaetsedi ake mme ke ne ke rata gore a ba gaetsedi ake ke bara ke re ragaetso se ke setso sa gago mhm. se rate mme o se tlhoe sao re mo kakale re lebogile thata ga gona batho ba ba itumetseng ga jana jaaka bomme mo south africa ba ba reditse mo tsoding e fm tumetse <laughs> tata ga itsela ke modimo tlo mafela be ke ke ao ra leboga borre le utlwile akere setswana sa re go tloga ko galowe mosadi wa betsiwa bagetso mosadi o fiwa tšhelete gore a ye go ikgabisa mosadi ke go ke go rwala setlhakofale mane kore keng a a ikonke a ikgabise hmm? mme gape mosadi jo o itseng gore maikarabelo a o tlha botshelo ga a robala mo monneng wa gage kana mo mothong wa rre mosadi ke o itseng gore botshelo bo a itirelwa ga bontse bo itirelo yalo borre ba ntse ba re betšha ya ke itse ga gola bofelo a na go betšha ene le leng a go betšha ka bokae le gone tse di wa betšhiwe bagaetho ta mo betšha ko ntle kwa ba tla feta ka ene wa botlhela wa botlhaba tsatsi wena o ntse re ai ke mo rata ke mo nyetse ke motho a me a e bereke eo mo betšho papa betšha